iri ni ijwi ry'amerika bandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc merewe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanje fidele niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
imyigaragambyo yatuwombejeho ibintu byinshi nka twebwe impunzi nk'uno munsi twari twiteze gufata amasabune ariko ntiyabaye tukiyaronka kuko abayategereza kuyaduha ntibabashije kuboneka mu nkambi kuko imihanda yose yari yugaye uwo ni umurundi yahungiye mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ku ngaruka zatewe n'imyiyerekano muri teritwari ya fizi mu ntara kivu yo mu mpanuko yo gusaba ko bariyeri ziri muri iyo teritwari zivaho tubafitiye n'inkuru kuri karangamuntu nshasha ko bashyizwe mu karere ka rubavu bavanywe mu bindi bice by'u rwanda no ku munsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara ya diyabete ku isi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri congo mu ntara ya kivu yo mu mpanuko sosiyete sivile ya fizi yakoresheje imyiyerekano yo gusaba ko bariyeri ziri muri iyo teritwari zivaho mugenzi wacu vedaste ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi wa sosiyete sivile muri segiteri ya mutambara bwana joseph apollo musambya avuga yuko bakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage abacuruzi ndetse n'abatwara za moto n'imodokari kutagira umurimo bakora muri iyi minsi ibiri kugira ngo leta ikureho amabariyeri yishyuza ibinyabiziga n'abantu amafaranga joseph musambya agira ati lengo ni kuomba vizuizo au mabariyeri intego y'imyigaragambyo twakoresheje ni ukugira ngo batuvanireho amabariyeri yose atemewe n'amategeko kubera yuko abaturage bamaze iminsi bahohoterwa n'izi bariyeri bishyuza abantu ayo mafaranga ariko ntumenye icyo akora kubera ibyo twebwe turasaba izi bariyeri nka bariyeri ya karinga n'akashugwe n'izindi zose zihohotera abaturage ko zavanwaho kuko zigora abaturage cyane kubera iki kibazo cyo gusaba amafaranga menshi bikorwa n'abapolisi abasirikare ndetse n'izindi za serivisi ziri muri teritwari ya fizi usanga bamwe mu bagenzi ndetse n'abamotari bakorera ingendo vira fizi bagenda bishyuzwa amafaranga arenga ibihumbi bitanu by'amakongomani kuri za bariyeri ndikumana fabien ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi yo mu rusenda nawe aragira icyo avuga kuri aya mabariyeri ari muri teritwari ya fizi byewe cyo navuga nk'umurundi asanzwe aba mu nkambi ya rusenda ku byerekeye izi bariyeri za teritwari ya fizi uhereye makobora ugashika fizi kuri zone ni bariyeri usanga zibangamye cyane kuri twebwe tutarebe bene gihugu b'icyo gihugu kenshi ni bariyeri usanga hari ko amabiro menshi basaba ibyangombwa byinshi bitandukanye ugasanga mbese no kutwambura baratwambura mu byo uba ufise cyane cyane nk'amafaranga kandi aho bakanakwambura uba ufise n'ibyangombwa bikwemerera gutembera muri cya gihugu ugasanga ijya zone menga yo ifise amategeko atandukanye n'ay'igihugu basanzwe barimwo kuko kitwaye niko kigenda mbese iyi myigaragambyo bakoze uyu munsi wowe wayishimye nka jewe ku myigaragambyo bakoze ni ukuvuga bene wacu b'abakongomani n'imyigaragambyo myiza nange nayishimye kuko icyo bari ko baraharanira nk'ubwigenge bwabo natwe ubwo babasha kuba nka liberite nka twebwe impunzi z'abarundi dusanzwe turi muri congo kuko nka bariyeri ya baraka iyo uvuye mu nkambi ya rusenda niho ushaka kuba ufise ikibari baragusaba raporo iyo raporo rero ni raporo isanga iri hagati y'igihumbi n'ibihumbi icumi kandi aho niho igihe uba ufise ibyangombwa byose bikwiye ku ruhande rw'umunyamabanga wa segiteri ya mutambara bwana kilimari wironja avuga yuko atumva iyi myigaragambyo yakoreshejwe na sosiyete sivile kuko iyi misoro basaba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abantu igira uruhare runini mu kuzamura segiteri ya mutambara kandi ko badafite kuvanaho iyi bariyeri iyi myigaragambyo yatangiye kuri uyu wa kabiri igakomeza no kuri uyu wa gatatu abaturage n'impunzi zituriye mu rusenda bavuga yuko iyi myigaragambyo yatangiye kuziteza igihombo kuko amaduka ndetse na za serivisi zitandukanye zitari gukora mu mujyi wa baraka imyigaragambyo yatuwombejeho ibintu byinshi nka twebwe impunzi nk'uno munsi twari twiteze gufata amasabune ariko ntiyabaye tukiyaronka kuko abayategereza kuyaduha ntibabashije kuboneka mu nkambi kuko imihanda yose yari yugawe hariho abari biteze kugira ingendo zabo bajya gusura inshuti n'abagenzi za ovira za bukavu mbese na za baraka ntibabashije kuronka abakozi bo muri seneri kugira babashe kubaha ibibare sosiyete sivile muri teritwari ya fizi igaragaza yuko n'ubwo abagenzi n'abashoferi ndetse n'abamotari basabwa kwishyura ayo mafaranga iyo bageze kuri izo za serivisi zirimo abapolisi bo mu muhanda abasirikare ndetse n'izindi za serivisi nta fagitire bahabwa y'amafaranga baba batanze vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika ibaraka mu ntara ya kivu y'amajyepfo
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu rwanda ikigo gitanga akarangamuntu nida kivuga ko kigiye guha akarangamuntu nshasha abashyizwe mu karere ka rubavu bavanywe mu bindi bice ni nyuma y'igihe kinini bari bamaze basaba akarangamuntu ziborohereza uh, kugira ba gire ubudandaji hamwe n'igisagara cya goma uh, bitabasabye urundi rwandiko rw'inzirane nkuru twateguriwe na mugenzi wacu claude ganza munyamagana mu rwego rwo koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'umujyi wa rubavu n'uwagoma muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage begereye umupaka ku mpande z'ibihugu byombi bambuka bitabasabye urwandiko rw'abajya mu mahanga rwaba lese pase cyangwa pasiporo ahubwo bagakoresha ikarita ndangamuntu ku banyarwanda bagahabwa akajeto bakambuka naho abatuye igoma bakambuka berekanye ikarita y'itora izwi nka carte d'electeur cyangwa enrolement abatujwe mu mirenge y'akarere ka rubavu yemerewe kwambukira ku ndangamuntu baturutse mu bice bitandukanye bavuga ko ayo mahirwe batabageraho kuko bimutse basanga mu indangamuntu bafatiye aho bahoze umubare munini wabo ugizwe n'abaturutse mu karere ka nyabihu gahana imbibi na rubavu uyu ni umwe muri bo ngaha muri rubavu hanini duturanye n'igihugu cya kongo kugira ngo twambuke umupaka tudafite indangamuntu iraho muri izo nkengero z'umujyi wa gisenyi byafasha iki byinshi cyane nko kubona ubushobozi bwo kuba twabona nk'agafaranga hano tubakura mu gihugu duturanye cya kongo cyane cyane ngo kuba twabona ngo kwiteza imbere bidashoboka kuko tutari kwambuka umupaka neza nk'uko bikwiriye nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza iki kibazo mu nama zinyuranye bagiranye n'abayobozi ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwabijeje kubasabira ko bahabwa indangamuntu zibemerera kujya no kuva mu gihugu cya kongo nta nkomyi umurenge wa cyanzarwe ni umwe mu yemerewe kwambuka kuko ikora ku mupaka kandi ukaba waranatujwemo benshi baturutse ahandi umunyamabanga nshingwabikorwa wawo nsabimana mvano etienne araduha imibare y'abashyizwe ku rutonde rw'abaturage bakeneye guhindurirwa indangamuntu rwamaze gushyikirizwa ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu nida baragera muri magana inani na mirongo irindwi na batandatu aho twabashije kubarura ariko igihari gusa ni uko biri mu nzira zo gukemuka ibyo rwose bigeze kure nibwira ko mu cyumweru gitaha tuzasubira i kigali kuko nida yari yadutumyeho kugira ngo icyo kibazo kirangize burundu turashaka koherezayo umukozi ushinzwe iby'indangamuntu kugira ngo adukurikiranire amenye n'aho biri bityo abaturage mu by'ukuri bagira uburenganzira nk'abandi baturage baturiye umurenge wa cyanzarwa bagira uburenganzira bwo kwambuka bahahirana n'ibindi bihugu muri kongo cyane cyane kuko n'abaturage bacu basanzwe bajyayo rero bigeze kure kandi turashimira ubuyobozi bwacu mu by'ukuri kuko icyo cyifuzo cy'abaturage bacyakiriye kandi bakagishyira mu bikorwa hari n'abandi bagiye baturuka ahandi hatari muri nyabihu abo bo bizagenda bite ntabwo bazahabwa ayo mahirwe abo bandi nabo ubwo wenda buhoro buhoro icyo twihutira kuba twakemura kiriya ubona atekereza cyane zerekana ko nabo ibyabo bizagerwaho nabyo tukifashisha ikigo gishinzwe indangamuntu nacyo kikaduha umurongo w'ibyakorwa ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu kivuga ko cyasabye akarere kwihutisha no kuzana urutonde rwose rw'abakeneye guhindurirwa indangamuntu kugira ngo zikorerwe rimwe zihabwe abazikeneye sandrine mukama ni umukozi ushinzwe imitangire ya serivisi muri nida urutonde rw'abaturage gukorana n'akarere batubwiye ko kuwa kabiri w'iki cyumweru bazazana urutonde rw'abandi basigaye nabo bafite kesi imwe nk'iyabo bari dufite urutonde rw'abantu magana inani hari abandi magana abiri ngo bagiye kuduha bisigaye kugira ngo nabo abantu bose bakorerwe icyarimwe ko ni ugukora izindi ndangamuntu mu byumweru bibiri uhereye ubu ngubu zaba zarangiye abaturage bafite indangamuntu zatangiwe mu mirenge itandatu muri cumi n'ibiri igize akarere ka rubavu nibo bemerewe kwambuka berekanye indangamuntu nta rupapuro rw'abajya mu mahanga basabwe bakanyura ku mupaka wa rubavu munini n'umuto ndetse n'uwa kabuhanga bitewe n'umupaka umurenge batuyemo wegeranye nawo iyo mirenge itandatu ni gisenyi rubavu cyanza rwe bugeshi nyamyumba ndetse na rugerero yongerewemo vuba nakwibutsa gusa ko mu gihe uwambukiye ku rupapuro rw'abajya mu mahanga aribwo pasiporo na rese pase yamara iminsi irenze umwe abanyarwanda bambuka bakoresheje indangamuntu n'abanyekongo baza mu rwanda bakoresheje carte directeur bo bategetswe kurara basubiye mu gihugu cyabo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'aradijwi ry'amerika
makuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Burundi aho mu kanya umugwi w'intamba mu rugamba w'umupira w'amaguru watashikana imyaka mirongo ibiri n'itatu wahuye n'umugwi nserukiragihugu wa tanzania ku rukino rwabereye ku mugwa mukuru bujumbura ni rumwe mu nkino zo gukuramwo kugira haboneke imigwi izoja mu nkino za nyuma uh, z'igikombe cya afurika imigwi y'abakinnyi bari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itatu zizobera mu gihugu cya misiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku itelefone turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanka evariste wiriwe
mwiriwe neza fine urwo rukino rwagenze gute
urwo rukino rwatanguye mu gice cya mbere biboneka ko imigwi yose yaba intamba mu rugamba cyangwa kilimanjaro stars iyo migwi ishaka gutsinda igice cya mbere rero cyagiye kurangira iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi ariko rero iyo migwi ivuye mu karuhuko umugwi w'intamba mu rugamba wa Joas Kenye kuko wahavuye itsinda ibitsindo bibiri igitsindo ca mbere cyabonetse kuri penalty gitsindwa n'umwitwa Kale bakina muri Rayon Sport mu Rwanda ku minota mirongo itandatu na rimwe abakinyi b'imbere b'intamba mu rugamba bongera baca mu ryahumye abakinyi b'inyuma bakiri Major Stars ku minota mirongo umunani na rimwe batsinda igitsindo ca kabiri urukino rurangira ari ibitsindo bibiri ku busa uh, mu rukino rukwirikira bizogenda gute
urukino rwo gusubiza ruzoba ku igenekerezo rya mirongo ibiri ni ukuvuga ni kundwiza muri kuno kwezi kwa cumi na rimwe hariya mu gihugu cya tanzania baba rero abakinnyi twavuganye baba n'abamenyereza yaba umumenyereza w'umugwi w'intamba mu rugamba cyangwa wa Kilimanjaro Stars bose bavuga ko bagiye kwitegura kugira ngo bashobore gutsinda urukino rwo gusubiza barida bose bavuga ko banyotewe kubandaga ihiganwa kugira ngo bazoje mu Misiri mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cy'imigwi y'Iserukiragihugu y'abatarenza imyaka mirongo ibiri n'itatu urakoze ni mugenzi wacu Evariste nzi ko banyanka dukubitira mu Rwanda naho turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda Jean Claude Wiriwe
mwiriwe neza fidele muri icyo gikombe guhiganirwa igikombe cy'abari munsi y'imyaka mirongo ibiri n'itatu muri afurika u rwanda rwahuye na congo repubulika iharanira demokarasi ya congo rwagenze gute
nibyo koko ni umukino wabereye kuri stade umuganda i rubavu byari bimenyerewe ko amakipe y'igihugu akunda gukina kuri stade z'i kigali ariko kuri inshuro ikipe y'igihugu y'abatangije imyaka makumyabiri n'itatu yahuriye n'ikipe y'igihugu ya congo kinshasa kuri stade umuganda umukino utari woroshye habayemo gusatirana ku mpande zombi ariko bigaragara ko ikipe ya kongo kinshasa ifite ba rutahizamu basa nk'aho batyaye ariko amahirwe make bakomeje gutsindagurana gutyo umukino w'iminota mirongo cyenda uri kurangira nta gihindu utari ubusa ku busa bivuze ko nta karaba umukino wa kabiri uteganyijwe mu cyumweru gitaha ku itariki makumyabiri niwo uzakemura impaka bivuze ngo amahirwe aracyahari ku mpande zombi urakoze yari mugenzi wacu jean claude munyandinda
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc uyu munsi itariki cumi na zine z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya diyabete benshi bazi nk'indwara y'igisukari ni indwara igaramiye miliyoni y'abantu ku isi mu mwanya warangiye mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiye na dr simon pierre niyonsenga ashinzwe ubuvuzi bw'iyi ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe amagara y'abantu mu rwanda yatanguye asobanura indwara ya diyabete iyo ariyo indwara ya diyabete bavuze ko kuko ari indwara bita igisukari ariko umuntu tuvuga ko arwaye indwara ya diyabete iyo impindura ikora umusemburo wa insuline uwo musemburo nagira ngo babwiye ko ni nk'uwo uringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri hari igihe iyo nyama yitwa impindura inanirwa kuvubura uwo musemburo cyangwa se yavubura n'uwo musemburo ukaba ari mukeya cyangwa se waba unahagije ariko umubiri ntushobore kuwukoresha neza bityo rero igipimo cy'isukari kikaba kirekire mu mubiri w'umuntu icyo gihe nibwo tubare ko umuntu arwaye indwara ya diyabete ariko cyane cyane nyine ibyo byemezwa n'abaganga bapimye koko uwo musemburo cyangwa se bagapima iyo sukari bagasanga kuko ni myinshi mu mubiri we ugereranyije n'ibipimo bya ngombwa bisabwa none umuntu abwirwa n'iki ko afite iyo ndwara ya diyabete n'ibihe bimenyetso biyiranga
indwara ya diyabete rero igira ibimenyetso ariko ibyo bimenyetso akenshi biza umuntu yarangije kurwara ni nayo mpamvu cyane cyane tutabigenderaho ahubwo tuba dushishikariza abantu kujya kwipimisha kugira ngo umuganga akubwire kurwa iyo ndwara cyangwa se kumeze neza ibyo bimenyetso bitari byazo ariko rero ntabwo byatuma tutabyibutsa abantu harimo cyane cyane kwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane idahagarara kugira inzara idasanzwe niyo waba urimo kurya kimwe n'iyo nyota twavuze ushobora gukomeza kunywa amazi ukanywa kandi rwose ukabona nyemesha ariko ukumva uracyafite icyaka mu mubiri twavuze guta ibiro cyane ndetse n'umunaniro ukabije ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku bantu barwaye diyabete ariko nk'uko nabivuze bikunda kugaragara iyo umuntu koko yarwaye diyabete muti ibyiza ni ukujya kwa muganga umuntu akipimisha akareba niba anayifite uyu munsi nicyo gikorwa mwagikoze mu rwanda turaza kubigarukaho ariko se hari ikintu umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara diyabete
hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora kugira ngo abe yakirinda iyi ndwara ya diyabete cyane cyane igice kinini cy'abantu barwara iyi ndwara ya diyabete kiri mu bantu bakuze biraza gutuma mvuga wenda ibyiciro by'indwara ya diyabete amoko dukunda kubona ni amoko atatu ayo moko rero niyo agiye afite ibintu umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo yirinde kuba yayarwara ndetse no kwisuzumisha cyangwa se n'abaganga nabo iyo bagiye kuvura bakurikiza ibyo byiciro hari ubwoko bwa mbere ubwo bwoko nk'uko twari twavuze igisobanuro cy'indwara ya diyabete ni igihe impindura yawe idashobora gukora wa musemburo witwa insuline nyine ushinzwe kuringaniza iyo sukari mu mubiri wawe icyo cyiciro rero ni ibintu byizana ku buryo nta n'ikintu umuntu ashobora kubikoraho cyane cyane ko tutazi n'ikiba cyateye kugeza umunsi ubushakashatsi ntabwo bwerekana ni iki ni bahe bantu bashobora kuba bagira icyo kibazo cyo mu bwoko bwa diyabete ni ukuvuga ngo icyitera ntabwo kiramenyekana aho rero koko biragoye no kugira ngo umuntu ayirinde ariko mu bwoko bwa kabiri bwo buterwa n'uko impindura ikora umusemburo ariko wa musemburo umubiri ntushobore kuwukoresha neza ibyo rero nibyo duheraho tubona ingamba zo kubyirinda kuko impamvu uwo musemburo udakoreshwa neza mu mubiri ushoboye kuringaniza iyo sukari impamvu zibitera byo zirazwi izo mpamvu rero nizo no kwirinda bigenderaho twavuga impamvu ya mbere ni umubyibuho ukabije umubyibuho ukabije rero uterwa nanone no kurya ibintu byinshi cyane cyane by'ibinyamavuta cyangwa se ibintu bifite isukari nyinshi ariko ntibijyane n'uko umubiri wawe ubikoresha ukaba ushobora kubirya ukirirwa wicaye ugenda mu modoka ariko igihe cyo kurya cyagera cyangwa se ugakomeza kubyinjiza kenshi mu mubiri wawe ibyo rero biragenda bikaba nka sitoke mu mubiri wawe ari byo biza gutuma ugira umubyibuho ukabije ariyo mpamvu imwe mu bitera diyabete icya kabiri twavuga gishamikiye kuri cyo ni uko ni ukudakora imyitozo ngororamubiri waba wariye bya bintu byinshi kandi bitari indyo yuzuye ariko ntunakore n'imyitozo ngororamubiri icya gatatu ni ukunywa inzoga nyinshi n'icya kane cyo kunywa itabi ni ukuvuga ngo ibyo bintu nibyo bishyira mu cyiciro cya kabiri bitera iyi diyabete mu cyiciro cya kabiri ndetse ibarirwamo n'icyiciro kinini cy'abantu abantu barenga mirongo icyenda ku ijana barwaye diyabete baba bari muri icyo cyiciro giterwa n'ibi bintu umuntu ashobora kwirinda iki cyiciro cya kabiri iki cyiciro cya kabiri hari n'ikindi cyiciro cya gatatu gikunda kwibasira abagore batwite ariko ugasanga umugore yari asanzwe ameze neza nta diyabete yari afite ariko muri cya gihe atwite yazajya kwa muganga kwipimisha agasanga ibipimo bye by'isukari byarazamutse nacyo ni kimwe cyiciro cya gatatu iki cyiciro hari n'igihe umuntu amara akenshi iyo umuntu amaze kubyara ibipimo by'isukari bisubira ku murongo akongera akaba muzima ariko hari n'ikindi gice gitoya cy'abantu bikomeza koko bakarwara iyo diyabete bihereye kuko yari atwite abo bagore uvuze hari nk'uwo nzi wagize ibyo bintu by'imisemburo atwite yongeye no gutwita bwa kabiri nanone birongera biragaruka ni ukuvuga ko umuntu haba hari abantu baba bafite sinzi niba umuntu yabyita risike zo kuba yarwara kurusha uwundi iyi ndwara ya diyabete
kuri icyo cyiciro icyo cyiciro twari tuvuze birashoboka ndetse no ku cyiciro cya mbere cya diyabete kuko niho ushobora gusanga koko umuntu yari atwite basanze arwaye diyabete muri icyo gihe ariko nyuma yo kubyara birashize yazongera gutwita akongera bikagaragara biterwa n'impinduka ziba zabaye mu mubiri mu gihe cyo gutwita wa musemburo wa insuline ushobora gukoreshwa n'umubiri we mu gihe atwite ariko yamara kubyara asubiye mu buzima busanzwe wa mubiri ukagomya gukoresha wa musemburo wa insuline
nagira ngo twibutse nyine ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho tuvuga ku ndwara ya diyabete reka noneho twakire munezero ndabumva yewe urahagana hehe ni hano kicukiro mu mujyi wa kigali ku murwa akaba ari i rusizi yego mu ntara y'uburengerazuba wagiye kwipimisha si uyu munsi oya ntabwo nabashije kugira bitewe n'impamvu z'akazi
ye ufite ikibazo wifuza kubaza muganga
yego namubazaga uburyo iyo ndwara umuntu ashobora kuyirinda by'umwihariko cyane cyane nkatwe tukiri batoya ndetse n'ingamba umuntu yafata ku buryo itakomeza kugenda ikwirakwira mu bantu yaba ari abakuze cyangwa abatoya
muri ino minsi tubona twabyita nk'icyorezo ni ibintu bidasanzwe aho ubona urubyiruko rwinshi rwishora mu kunywa ibiyobyabwenge ubwo no kubwa rya tabi cyangwa se n'inzoga nyinshi bikabije usibye yuko byangiza nyine no mu mutwe w'umuntu ariko ni nabyo birinda bijyana bikazageza no kuri za ndwara za diyabete ubwo rero ni umuco umuntu akwiye kwirinda kuko nk'uko akiri mutoya kwirinda iyo nzoga n'itabi ndetse kandi nk'umuntu mutoya agashishikarira gukora imyitozo ngororamubiri ibyo bintu rwose birahagije kugira ngo ubuzima bwe bukomeze neza kandi akure akorere igihugu nta ndwara ya diyabete afite
ndumva ariko biyongera kuri bya bindi byose twari twavuze na mbere
birumvikana hanyuma uko mwabibonye diyabete iravurwa igakira
diyabete ni indwara ishobora kwitabwaho ntigire icyo itwara uyirwaye ni ukuvuga ngo umuntu akimenya ko arwaye iyo ndwara ya diyabete agerageza gukurikiza inama ahabwa na muganga zimwe rero mu nama abaganga bakunda gutanga ku bantu barwaye indwara ya diyabete harimo kugabanya ibiro kurya indyo yuzuye gukora imyitozo ngororangingo ndetse no gufata imiti niba bayimwandikiye ku buryo ibipimo by'isukari biragenda bikamera nk'iby'umuntu wese utarwaye diyabete cyangwa se bikenda kwegeraho ariko icyo nshaka gusorezaho ntabwo ikira iyi ndwara karande umuntu ashobora kubana n'ubuzima bwe bwose ariko nk'uko nari maze kubisobanura umuntu ukurikiza amabwiriza yo kwa muganga uko bayamuhaye agira ubuzima bumeze kimwe n'ubw'umuntu utarwaye indwara ya diyabete hanyuma twakire na edi
edi bujumbura twebwe icyo twasaba ni uko imiti y'abantu barwaye amadiyabete usanga izinze kandi bo mu busanzwe bashobora kureba ukuntu bogira uburyo bwose bakayitaza ku mahera make cyangwa nabo bakayivura ku buntu kuko urabona yuko ari nk'ikiza cyaduteye twasaba kandi abaganga yuko kabisa boza baragupima ntibifate umwaka gusa nk'ubu unye ndabona yuko hari igihe cyabyo ariko mu busanzwe baba bakwiye kuza barabigira imiti yose babwira abanyagihugu bose kugira ati ngo bitegure bajye baragenda kuyipimisha hariho hose
ku bwawe urifuza ko bitaba igikorwa cya rimwe mu mwaka ahubwo byajya biba kenshi ego ego kabisa byo bari byiza cyane kuko abarwayi ni benshi kandi abantu bategereza kumenya ubuzima bwabo ni benshi ariko uza usanga uruhande rumwe mu mwaka mu mwaka ese mu mwaka baba bazi yuko haba hamaze kurwara abangana gutya mugabo mu gihe tuvuze nko mu kwezi mu kwezi tubasha kumenya ati kuko turayirwanya cyane iri kirabandanya ibyirirana mu gihugu
reka ngushimire cyane kuri icyo gitekerezo cyawe ndetse n'ikibazo uhaye muganga muganga simon Pierre nagira ngo musubize eriya uvuga ati imiti irahenze ese yashobora kuvurwa ku buntu gupima birashoboka kuba byakorwa birenze rimwe mu mwaka eriya ntabwo nzi ko ndibuze kumusubiza neza kuko urumva niyo mu gihugu cy'u Burundi kandi ngende mu rwanda ariko icyo tuzi cyo ni uko koko imiti iyi ndwara ya diyabete irahenze ndetse ku isi yose ni imiti koko umuntu afata ubuzima bwe bwose n'indi miti yose irahenze ivura izindi ndwara ariko ni imiti yo izindi ndwara ni umuntu imiti bigakira bikarangira ariko iyi miti koko irahenze kuko isaba ko umuntu ayinywa ubuzima bwe bwose amafaranga rero yose yagura ari amafaranga ahora agenda buri munsi ni menshi ku muryango mu rwanda rero ho iyi miti nubwo kuko ihenze ahantu hose ariko hari ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante yishingira iyi miti mu bigo nderabuzima mu rwanda ndetse no mu bitaro ku buryo umuntu urwaye indwara ya diyabete akajya kwivuza iyi miti koko ubu bwisungane bumuvuza kuri iyi miti bityo bikamworohereza icyo giciro n'ahandi ku isi hose usanga iyi miti koko ijya mu masiyansi cyangwa mu bwishingizi bwo kwivuza kuko umuntu umwe ku giti cye cyangwa umuryango ntabwo wabivamo wonyine ku kindi kintu yari yavuze cyo kwipimisha rero rimwe mu mwaka ntabwo namenya niba yabyumvishe nabi cyangwa se ariko bimeze iwabo ariko ubusanzwe kwipimisha iyo bavuze kwipimisha rimwe mu mwaka ntabwo ari igikorwa kiba inshuro imwe mu mwaka ko abantu bose ntibahagera ahubwo turavuga ngo umuntu ashoboye kwipimisha byibura inshuro imwe mu mwaka iyi ndwara zagaragara hakiri kare bityo ntizigire ingaruka zimugeraho ndetse kandi no kuzitangira birashoboka iyo umuntu asuzumwe hakiri kare ubu rero mvuze nk'inahangaha mu rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri kano karere bigiye bihari ibikorwa byo gusuzuma izi ndwara byaratangiye cyane kandi abantu barabyitabira aho bajya ahantu habaye abantu benshi bagasuzuma izo ndwara abantu ndetse no ku mavuriro ugasanga bahora batanga ubwo butumwa ko baza kwisuzumisha mu rwanda hariho byo hari n'umwihariko abantu bose ubu udafite n'ikintu urwaye uri umugabo cyangwa uri umugore urengeje imyaka mirongo itatu n'itanu ushobora kujya ku kigo nderabuzima kikwegereye ubwo muri santire do sante ukavuga ko wari uje kwisuzumisha izi ndwara zitandura harimo na diyabete icyo gihe barakuvura ndetse na bwa bwisungane bwawe mu kwivuza nanone bukakwishyurira icyo nakibutsa ni uko mu rwanda umuntu uje kwivuza izi ndwara waba uje gufata imiti cyangwa se waba uje kwisuzumisha ku kigo nderabuzima byishyurwa amafaranga magana abiri y'u rwanda yonyine ukabona serivisi dushishikariza rero abantu byibura ko inshuro imwe mu mwaka bajya kwivuza ntabwo rero kuko inshuro ari nkeya ni uko tugenda duhera ku bushakashatsi buba bwaragiye bukorwa tugasanga koko birahagije umuntu waramubonye muri uno mwaka ubutaha akagaruka nta kiba cyarahindutse kuko umuha n'inama z'uko azitwara muri icyo gihe mutari mwongera guhura iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na bonsa yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uhagarariye ibi biganiro ni edi gwema kuri mikoro ari kumwe na fide niyo ngabo tubashimiye rero mwese kuba mwaduteze amatwi mugire umugoroba mwiza mubandanya mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ariyo radiyo yanyu